mwumviriza ni radiyo ijwi ry'amerika iradiyo ijwi ry'amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi ni ku mirongo migufi ku metero cumi n'icyenda na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu kigali na fm mirongo icyenda na gatatu n'ibice bitatu i karongi muri uganda mutwumvira kuri voice of muhabura kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice icyenda ikisoro ikaze mu makuru iyo kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa nanje fide niyo ngabo mu burundi abaganga batanu barimwo ubutwara akarere k'ubuvuzi ko mu ntara ya mwaro bari mu minwe y'iperereza kubera gusaba ko umushahara wabo uduzwa icyo tuzi ni uko icyo bafungiwe ata mategeko byakurikije kandi gusaba agashahara n'ibisanzwe ku by'isi iremwa abakozi babwiye basaba agashahara bazokwama basaba amashahara bashaka rero ko badasaba agashahara kuko akazi kazoba gahagaze burundu uyo ni meranse akizimana atwara urunani fnss ruhurikiyemwo amasendika n'amashyirahamwe yo mu gisata c'amagara y'abantu mu burundi leta zunze ubumwe za amerika yagabishije ko ishobora gufatira ibihano abategetsi b'u rwanda na repubulika ya demokarasi ya kongo umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe onu antonio guterres yateye akamo kadasanzwe kuko amahoro agaruka muri repubulika ya demokarasi ya kongo ni mu gihe ingwano itera yiyongera mu buseruko bw'igihugu perezida wa mexique yatangaje ko mexique yakiriye abimukira bagera ku bihumbi cumi na kimwe birukanywe na leta zunze ubumwe za amerika kuva ku itariki mirongo ibiri y'ukwezi kwa mbere igihe perezida donald trump yatangura imirimo yiwe aya makuru hamwe n'ayandi tubafitiye ni mu kanya gatoyi mugume hafi y'amaradiyo yanyu amakuru yo hirya no hino ku isi ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu onu ryita ku magara y'abantu ku isi oms kuri uyu wa gatanu ryagabishije ko intambara yo mu buseruko bwa repubulika ya demokarasi ya kongo yongereje ibyago byo kwandura indwara nka korera malariya igituntu na virusi y'ibihara by'inkende eugene mukankusi arabandanya inkuru imirwano hagati y'inyeshyamba z'umutwe wa makumyabiri na gatatu n'ingabo za kongo yakajije umurego mu gihe abantu babarirwa muri za miliyoni bari basanzwe mu bibazo bikomeye nk'uko muganga bureyima hamasambo uhagarariye oms muri congo yabitangarije abanyamakuru mu buryo bwa videwo ari mu murwa mukuru kinshasa oms yatangaje ko abantu magana atandatu bakekwaho kuba barwaye korera kandi ko abantu cumi na bane bapfuye mu kwezi gushize mu ntara ya kivu ya ruguru aho ibikorwa remezo bitanga amazi byahagaritswe n'ubushyamirane bigatuma indwara zibasha gukwirakwira ishami rya onu ryita ku buzima rivuga ko ubushyamirane bwagize ingaruka no ku bikorwa bya oms byo gutanga urukingo rw'ubushita bw'inkende mu burasirazuba bwa kongo muganga sambo avuga ko mirongo icyenda ku ijana by'abarwayi b'ubushita bw'inkende bari mu bice by'ibitaro mu kato bahunze kandi ko gutanga urukingo byahagaritswe iminsi icumi uyu muganga yongeyeho ko zimwe muri gahunda z'ikingira zasubukuwe tariki eshanu y'uku kwezi kwa kabiri nyuma y'uko ma makumyabiri na gatatu itangaje ihagarikwa ry'imirwano ariko ko umwuka utari waba mwiza kandi ko ibintu bishobora guhinduka igihe icyo ari cyo cyose oms yavuze ko mu mirwano iheruka abantu batari munsi y'ibihumbi bitatu na mirongo inani na babiri bakomeretse kandi ko abandi magana inani mirongo ine na batatu bapfuye oms navuga ko ibitaro n'ibyumba by'uburuhukiro byarengewe ikurikije raporo z'ibigo nderabuzima byo mu mujyi wa goma n'ibiri hafi yaho
urakoze eugenie perezida wa mexique claudia sheinbaum kuri uyu wa gatanu yatangaje ko mexique yakiriye abimukira bagera ku bihumbi cumi na kimwe birukanywe na leta zunze ubumwe za amerika kuva ku itariki mirongo ibiri y'ukwezi kwa mbere igihe perezida donald trump yatangura imirimo yiwe dusubire dutega amatwi eugene mukankusi perezida wa mexique yasobanuye ko uwo mubare ukubiyemo abagera mu bihumbi bibiri na magana atanu badakomoka mu gihugu cye mu ntangiriro z'iki cyumweru perezida wa mexique yumvikanye na perezida trump kuba ahagaritse imisoro ikanganye ku bicuruzwa bituruka muri Mexique ku ruhande rwe yemeye kohereza abapolisi amagana bo kurinda umupaka w'igihugu w'amajyaruguru ku ruhande rwa Amerika mu rwego rwo kurushaho kugabanya umubare munini w'abimukira bawambuka bajya muri Amerika mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu nk'uko ahora abigenza perezida Claudia Sheinbaum yongeyeho ko Mexique nayo yasubije iwabo abimukira bo muri Honduras bajyanywe n'indege abandi baciye inzira y'ubutaka cyakora yashimangiye ko gutaha bitari ku gahato yabitangarije aba banyamakuru agira ati ni ku bushake tuzabaherekeza kugira ngo bashobore kujya mu bihugu byabo kavukire
radiyo ijwi rya amerika i washington dc muri leta zunze ubumwe za amerika ubushikiranganje bw'indero bwuguruye itohoza uh, kuri kaminuza zitanu ku bibazo by'urwango rw'abayahudi thomas kamirindi araduha ibindi aya mashuri ni columbia university iri mu mujyi wa new york northwestern university yo muri leta ya massachusetts portland state university yo muri leta ya oregon University of California Berkeley muri leta ya California na University of Minnesota yo muri leta ya Minnesota. Mu itangazo yashyize ahagaragara Minisiteri y'Uburezi inenga cyane uburyo izi kaminuza zitwaye mu myigaragambyo yo gushyigikira Palestina no kwamagana Isirayeli, imyigaragambyo yabaye kuva mu kwa kane kugera mu kwezi kwa karindwi ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane kubera intambara yo muri Gaza. minisiteri y'uburezi isobanura ko itazihanganira ko zikomeza kwirengagiza ku bushake bwashinze imizi imibereho myiza y'abanyeshuri b'abayahudi minisiteri y'ubuzima nayo yatangaje ko igiye gufungura anketi ku rwango rw'abayahudi mu mashuri makuru y'abaganga ane ariko ntiyashyize ahabona amazina yayo mu cyumweru gishize perezida Trump yasinye iteka rishyiraho ingamba zikomeye zo kurwanya amatwara n'ingengabitekerezo byibasira abayahudi mu byo riteganya harimo ko abanyeshuri b'abanyamahanga bagiye muri iriya myigaragambyo bashobora kwirukanwa ku butaka bwa leta zunze ubumwe za amerika
aya makuru yose agezwe ko yo hirya no hino ku isi muhejeje kumviriza n'ayandi mushobora kuyasanga kuri we we we akaburungu radiyo yacu vewa akaburungu komu aderese za yutube yacu ayiji na fesibuke ni vewa radiyo yacu mu kanya twerekeze mu karere k'ibiyaga binini leta zunze ubumwe za amerika yagabishije ko ishobora gufatira ibihano abategetsi b'u rwanda na repubulika ya demokarasi ya kongo imbere y'inama igenewe gutorera inyishu intambara itera ikomera kurushiriza mu buseruko bwa kongo nk'uko urwandiko rw'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa amerika rubivuga urwandiko ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa amerika bwarungikiye kenya kuri uyu wa gatanu rutangaza ko kugira umutekano urangwe mu karere bizosaba ko igisirikare cy'u Rwanda gikura inteko n'ibigwanisho bikomeye byarwo muri Kongo. Kenya nico gihugu kiyoboye muri iki gihe ishyirahamwe ry'ibihugu byo muri Afurika mu buseruko EAC. Ubwo rwandiko rutangaza ko mu gihe Amerika iriko isaba impande zombi zihanganye guhagarika imishamirano izo kwiyumvira ibihano ku mpande zitazokubahiriza ibisabwa harimwo abategetsi b'igisirikare n'aba leta mu bihugu bihanganye byombi. kongo n'u rwanda biragirizanya uruhagarara rurangwa mu buseruko bwa kongo aho abagwanya ubutegetsi bo mu mugwi M23 bafashe umugwa mukuru w'intara ya Kivu yo mu buraruko muri iki gihe ariko bafata ibindi bice mu buseruko bw'igihugu inama ikomeye y'abategetsi b'ibihugu byo muri afurika mu buseruko na afurika mu bumanuko yatangiye kuri uyu wa gatanu mu gihugu ca tanzania bititezwe ko perezida wa kongo felix tshisekedi n'uw'u rwanda paul kagame bayitaba perezida kagame yagirizwa na leta ya kongo n'ishyirahamwe mpuzamakungu onu n'ibindi bihugu bikorana byo mu burengero bw'isi kwaho ibigwanisho kandi ashigikiye abagwanya ubutegetsi bo mu mugwi m mirongo ibiri na gatatu u rwanda rwagumye ruhakana ivyo birego mu kwezi kw'indwi k'umwaka urangiye ubushikiranganji bujejwe ikigega muri amerika bwarafata ibihano alliance fleuve congo runani rw'abagwanya ubutegetsi rurimwo umugwi m mirongo ibiri na gatatu inyuma y'uko bafashe goma igisagara kinini kurusha ibindi mu buseruko bwa congo mu ndwi irangiye abagwanya ubutegetsi bo mu mugwi m mirongo ibiri na gatatu ku munsi wa gatatu w'indwi barigaruriye ikindi gisagara gicukurirwamo ubutare ni mu gihe bariko batera baja ku mugwa mukuru w'intara ya kivu yo mu mpanuko bukavu mu birenga ku gahengwe bari batangaje ku ruhande rwabo ibiro vy'ishirahamwe onu bijejwe gukurikirana ibikorwa vyo gutabara ku munsi wa gatatu vyamenyesheje ko abantu n'imiburiburi ibihumbi bibiri n'amajana umunani bapfuye mu ngwano iherutse kubera mu gisagara ca goma muri ico gihe umutegetsi mukuru w'ishirahamwe onu ajejwe agateka ka muntu volker turk kuri uyu wa gatanu yabwiye abari mu nama yihuta y'akanama ka onu kajejwe agateka ka muntu ko yiteze ko amabi afatiye ku gitsina yiyongera mu karere harimo gufata abapfasoni n'abigeme ku nguvu umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu onu antonio guterres yateye akamo kadasanzwe kuko amahoro agaruka muri repubulika ya demokarasi ya kongo ni mu gihe ingwano itera yiyongera mu buseruko bw'igihugu antonio guterres yagabishije ko ibintu bimeze nabi cyane mu gisagara ca goma ni mu gihe abantu ibihumbi n'ibihumbi bishwe abandi ibihumbi amajana n'amajana bavuye mu byabo bivuye ku ruhagarara rubandanya kurangwa mu buseruko bwa kongo mu vyo yatangaje imbere y'inama zikomeye z'ishirahamwe ry'ubumwe bwa afurika na eac ishirahamwe ryerekeye iterambere ry'ibihugu vyo mu karere ko muri afurika mu mpanuko sadek n'urwego rw'ishirahamwe ry'ubumwe bwa afurika rujejwe amahoro n'umutekano guterese yasabye ko ingwano ihagarara bidatevye yavuze ko atanyisho ya gisirikari hari ku ngwano muri congo naho abagwanya ubutegetsi bo mu mugwi M23 batangaje agahengwe leta ya Kongo yaravyiyamirije mu kuvuga ko ari amayeri yavuze ko ingwano ibandanya mu bindi bice Guterres yariyamirije ihonyangwa ry'agateka ka muntu harimwo gufata abapfasoni n'abigeme ku nguvu kwinjiza abantu ku nguvu mu gisirikare no kugeramira utwigoro two gutabara abanyagihugu antonio guterres azoja yagisabeba mu ndwiza mu nama y'urwego rw'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa afurika rujejwe amahoro n'umutekano ibiganiro bizoshimikira ku vyerekeye kugarukana umutekano mu karere ka afurika y'ibiyaga binini kuri uyu wa gatanu umuyobozi w'ishyirahamwe w'ishami ry'ishyirahamwe onu rijejwe uburenganzira bwa muntu volker turk yatangaje ko ibintu bibi cyane bishobora kuba biri imbere mu ntambara iri kibera mu buseruko bwa congo harimwo n'ibikorwa vyo gufata abafasoni n'abigeme ku nguvu asanga bizokwiyongera idonido kuri iyi nkuru na eugene mukankusi ibi yabivugiye mu nama yihutirwa y'akanama ka onu gashinzwe uburenganzira bwa muntu yasabwe na congo ngo hakorwe iperereza ku ihohoterwa rikabije ry'uburenganzira bwa muntu yamaganira ku mutwe wa mama makumyabiri na gatatu bivugwa ko ushyigikiwe n'u rwanda u rwanda rwagiye rubihakana aba barwanyi bafashe umujyi wa goma kandi bigaruriye n'uturere twinshi umuyobozi w'ishami rya onu ryita ku burenganzira bwa muntu turk yabwiye abari bari mu cyumba cy'inama barimo abadiporomate n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu i geneve mu busuwisi ati nihatagira igikorwa ibibi bishobora kuba bitaraza bizagera ku baturage bo mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo n'abo hakurya y'imipaka y'igihugu ati abo bose bavuga ari kwijyana bagomba kugira icyo bakora vuba na bwangu bagahagarika ibi bintu biteye agahinda turk yavuze ko yakuwe umutima n'amakuru yagiye ahagaragara muri raporo ku gufatwa ku ngufu gusambanywa n'uduce tw'amabandi no gusambanywa bucakara uyu muyobozi yavuze ko ibi bishobora kuzarushaho gufata intera ibintu n'ibigumu uko biri ubu intumwa y'u rwanda yahakanye ibivugwa ko ari rwo nyirabayazana avuga ko rufite ibimenyetso by'igitero gikomeye umuturanyi warwo kongo yashakaga kugaba ibihugu byinshi byari muri iyo nama byamaganye ihohoterwa ry'uburenganzira bwa muntu muri kongo harimo n'ibihugu byinshi bya afurika repubulika ya demokarasi ya kongo yatanze icyifuzo gisaba onu gushyiraho itsinda ryo gushakisha ukuri nyako rikazatanga raporo yavuye ku bushakashatsi ku ihohotera rikorerwa mu burasirazuba bwa kongo bitarenze ukwezi kwa cyenda bibiri makumyabiri na gatanu
radiyo ijwi rya amerika i washington dc urunani ruhurikiyemo amasendika n'amashyirahamwe yo mu gisata c'amagara y'abantu mu burundi ruriyamiriza ico gwita iterabwoba ririko rikorerwa abaganga basaba ko umushahara wabo uduzwa abakorera ibitaro vyigenga bahembwa ayatarenga amadolari ijana na mirongo irindwi benshi mu bakorera leta nabo ntibarenza idolari mirongo itandatu na zitanu basaba ko n'ibimburiburi bohembwa idolari amajana atandatu na mirongo umunani ku kwezi mu gihe kugera ino saha atawuzi irengero rya muganga aimable ndabereye atwara sendika y'abaganga yo mu burundi simejeb urunani fnss rutabariza abaganga bandi batanu bari mu minwe y'inzego z'iperereza melani murantunga melance hakizimana atwara urunani fnss aragaruka ku ihagarikwa ry'abo baganga mu kiganiro na mugenzi wacu tiane nininahazwe ego nibyo hariho abaganga bafunzwe bari mu bitaro bitandukanye mbere hakaba harimo nibo batwara akarere k'ubuvuzi mu ntara ya mwara bane muri abo batanu ni abaganga basanzwe bakorera mu bitaro tumva yuko abo baganga atampo barimwo kugira ngo bafungwe kuko ikibazo bari ko barashikiriza ni ikibazo gisanzwe gihari bijyanywe n'umushahara bafatiwe mu mwanya umwe bafatirwa hamwe umwe wese bamusanga hariko aravura byagenze gute oya urumva ko bari kure na kure mu karere ka mwaro akarere bita fota bamufatiye i bujumbura usanga yari yamanutse kuraba umuryango afatira i bujumbura muga abandi bose uko ari bane bose bafatwa bari ku kazi ababibonye abakozi nibo batubwira yuko babasanga ku buzi bariko barakora bagaca babafata bagaca bagenda uko nyene bakagenda izima yombo ubu bimeze gute none baracari mu minwe y'iperereza nta nkuru na ntoya turaronka itubwira yuko boba barasohotse kuko basohotse twobimenya eh, baracari mu minwe y'iperereza hari agacerere karenze kuri ico kibazo mu makuru yagiye arandikwa n'ayandi natwebwe twamenye ni uko bano baganga batanu badakorera ibitaro vya leta ahubwo bakorera n'ibitaro vy'abigenga ni gute none byageze aho n'ukorera uwigenga avuga ati nyongera agashara ko kera umenga ico gisata c'abigenga nico cahemba neza mu burundi Eh, murabona ibyo ngaha mu burundi biragoye kenshi muri abo bigenga hariho abigenga koko hariho n'abandi usanga nko mu bategetsi dusanzwe dufise bagiye barugurura ibitaro canke ayandi mavuriro bagaca bashaka kubakoresha uko bashaka bamwe bagashaka kubagira abacakara babo abashumba babo aho rero niho bivuye ugaca usanga rero baciye baravye n'ivyicaro baba bafise mu gihugu canke ijwi baba bafise mu gihugu ugaca usanga bagombye ko abo bantu babakoresha ku nguvu mu mafaranga ba- basaba hariho ibitaro bimwe bimwe vyari vyayatanze mugabo hariho ibindi vyavuze ati twebwe tukiri ngaha ntibishoboka yuko ayo mafaranga muyaronka muriko muragumuka muriko mutera akajagari mu gihugu ni ukuvuga hariho ibitaro bimwe bimwe byatanze amafaranga bari bakeneye ko bahembwa mugabo hariho n'ibindi rero byaciye bavuga bati oya ahubwo reka tubereke inzira mujamwo mu kwi- mubereye umuti hariho abemeye gutanga amafaranga bari barasavye yarangaye n'abandi banse Bon.
Mm.
uko tu- uko twabyumvise nuko bagize inama Ba- baravuga bati n'imiburiburi umumefera generaliste ntiyohembwa amafaranga ari munsi y'imiliyoni zibiri uko bavuga bati benshi naho muri ayo mavuriro yigenga ibiciro byaraduze konsiritasiyo zaraduze imiti barayidugiza uko bashaka ya- serivisi zose zikorerwayo zaraduze none ni kuki ibindi biciro byoduga ni ukuvuga ibyo umuganga wawe akora ntibiduga muri iki gisata kirimo ingorane ku buryo umenga iby'amagara y'abantu ntibyitaweho ugamusanga rero abajejwe igisata c'ubuvuzi abagikoreramwo eh, ntibafashwe neza cane amasendika ari mu gisata c'amagara y'abantu twama dusaba kugira tuganire n'abategetsi babutwara umugabo byaranse ntibishoboka ico tuzi ni uko eh, kugeza uno munsi ico bafungiwe ata amategeko byakurikije kandi gusaba agashahara n'ibisanzwe ku by'isi iremwa abakozi bamye basaba agashahara bazokwama basaba amashahara bashaka rero ko badasaba ama- agashahara ni ukuvuga ko akazi kazoba gahagaze burundu abagaruka kuri aka kantu ngo rega ngo hari n'igihe usanga igihugu ata amafaranga gifise leta y'u Burundi none yishura gute babwira ati turafise nitubaha canke nidufise nico gituma atariko turaduza hari nyinshi baha ico kibazo nsa n'uwagitangiye inyishu iyo abantu bataganira nta nyishu ziheza ngo ziboneke Eh, murumva igihe bari bashikirije ico kibazo aho kuganira ko baciye bavuga bati ijambo gasho ikibazo rero naho gifatiye hajya ikiganiro ni ikintu gikomeye tube turareka no mu kazi no mu muryango ikiganiro ni ikintu gikomeye naye ahandi si ubukene butuma abakozi canke abandi batumvikana si ubukene na gatoya oya ntawe uzosaba amafaranga hatari muga muri ayo make ahari asabikaniwe neza umwe wese bamuha agaciro abereye aca aronka n'amafaranga yari kuronka hafatiye ku butunzi igihugu gifite Eh, ni uko byateza kugenda mugo urumva ko atariko biri bamwe barashavura abandi kubera afise inguvu agaca yitwaza inguvu ati wenda gufunga gaca usanga rero ingorane eh, ziradutse habuze ikiganiro bagafata inzira yo gufunga abantu I- nta nyinshi bitora agasho ntikigeze gatora inyinshi na rimwe hari icizere coco cuko hazogera igihe bakicarana bakavuga bati iki kibazo tugitorera umuti guke kuko si ubwa mbere kera twavyumva cane muri babandi bakora za seneles na hehe n'ahandi n'ahandi ariko urumva ko vyatandukiriye n'abaganga bakora mu mavuriro yi- yigenga hari icizere cuko umuti utorwa umuti utegereza gutorwa nyene umuti utegereza gutorwa naye handi udatowe uno munsi bibaza ko ari abaganga batanu kizokwandukira abakozi bose kibandukire kuko umukozi ategereza kubahirizwa mu kazi kiwe umukozi ntiyaremewe gufungwa ntiyaje ku kazi ngo aje mu gasho umukozi murakora mwumvikana avuga ati nyungururiza agashahara kanje kisi runo mukavugana ukuntu vyogenda erega hajye nawe abivuga kuko i- aba yabona ico yinjije Eh.
ijwi rya amerika ryagerageje kurondera abajejwe ubushikiranganji bw'amagara y'abantu mu burundi ariko nta n'umwe yemeye kutuvugisha muri kuri iki kibazo igihe bazoboneka tuzobashikiriza ivyo badutangarije
ijwi rya amerika ryatanguye kubashikiriza ibiganiro vyaryo n'inkuru zitandukanye zaba izanditse izo mu mavidewo mu majwi no mu mafoto biciye ku rubuga rwa whatsapp woba ushaka kwinjira kuri uru rubuga ja ku rubuga rwacu rwa facebook radiyo yacu voa aho uza kuhasanga icyo bita link mu congereza canke lien mu gifaransa igufasha kwinjira muri urwo rubuga rushasha rw'ijwi rya amerika
mubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika isamira ni washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda israel iriko irategura ko aba aritegura ko abanyapalestina benshi bava mu ntara ya gaza naho perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump avuga ko israel izoshira gaza mu maboko ya amerika inyuma y'intambara thomas kamirinda araduha ibindi kuri iyi nkuru iyi ntambara yo muri gaza yatangiye ku itariki ya karindwi y'ukwa cumi ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu yaturutse ku gitero cy'umutwe w'abanyapalestina wa hamas muri israeli hamas yishe abantu hafi igihumbi na magana abiri abarenga magana umunani muri bo ni abasivili yatwaye bunyago abandi magana abiri na mirongo itanu n'umwe hagati aho imaze kurekura bamwe abandi barapfuye ku buryo muri rusange ishobora kuba ikiboshye byibura mirongo itandatu bakiri bazima nyuma y'igitero cya hamas israeli nayo yayigabyeho intambara mu ntara ya gaza igenzurwa na hamas ijana ku ijana minisiteri y'ubuzima ya hamas muri gaza yemeza ko iyi ntambara imaze guhitana abanyapalestina barenga ibihumbi mirongo ine na birindwi na magana atanu naho israeli ivuga ko imaze kwica abasirikare ba hamas byibura ibihumbi cumi na birindwi nyuma y'iyi ntambara hazakurikiraho iki guverinoma ya israeli yategetse igisirikare cyayo gutegura ukuntu abanyapalestina bazava mu ntara ya gaza ku bwinshi banyuze inzira z'ubutaka inyanja n'ikirere ariko ntisobanura aho bazajya minisitiri w'intebe benjamin netanyahu avuga ko bashobora kuzagaruka gaza imaze gusanwa no kubakwa bundi bushya umunyamabanga mukuru wa loni antonio guterres abyita kurimbura ubwoko
ni ngombwa rwose kubaha no kubahiriza amategeko mpuzamahanga ni ngombwa kwirinda guhanagura ubwoko
naho perezida trump wa leta zunze ubumwe za amerika yabanje gutangaza ko igihugu cye kizigarurira gaza
leta zunze ubumwe za amerika izafata intara ya gaza kandi izayisana izayubaka
nyuma yaho perezida trump yanditse ku mbuga nkoranyambaga ko israeli izashyira intara ya gaza mu maboko ya leta zunze ubumwe za amerika nyuma y'intambara kandi ko nta basirikare ba amerika bazajyayo hamas ihamagarira abanyapalestina bose kurwanya uyu mugambi wa perezida trump wo kwigarurira gaza abayobozi b'ibihugu bitandukanye nabo bamagana uyu mugambi wa israeli na leta zunze ubumwe za amerika aba ni nka perezida mahamud abbas wa palestina n'abandi bayobozi b'ibihugu makumyabiri na bibiri by'umuryango w'abarabu liga hab australia ubushinwa uburusiya n'ab'uburayi barimo minisitiri w'intebe w'ubwongereza ker starmer
abaturage ba gaza bagomba kwemererwa kwiyubaka kandi tugomba kuba hamwe nabo by'umwihariko mu rugendo rw'igisubizo cyo gushyiraho leta ebyiri
izi leta ebyiri nk'uko ibihugu byinshi bibishyigikiye ni israeli yo ifite ubwigenge n'ubusugire kuva mu gihumbi magana cyenda na mirongo ine n'umunani na palestina yo itarigeze ibugira kuva icyo gihe nyamara rero si ubwa mbere abanyapalestina baba bavuye mu byabo ku bwinshi nko mu gihumbi magana cyenda na mirongo ine n'umunani abarenga ibihumbi magana arindwi barahunze ubutagaruka bajya mu bihugu by'abaturanyi bo ubwabo babihaye izina rya nakba bishatse nko kuvuga ishyano naho intara ya gaza muri iki gihe ifite abaturage bagera kuri miliyoni ebyiri
urakoze thomas kuri iyo nkuru tuve mu karere ko mu buseruko bwo hagati y'isi tugaruke mu karere k'ibiyaga binini aho mu burundi abakozi ba leta bakukurutse mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu basaba umukuru w'igihugu gushyira mu ngiro ingingo ibemerera agashahara kangana n'ako kwezi kwa nyuma mu gihe bari mu zabukuru uretse ko barungitswe mu karuhuko k'izabukuru batavyiteguriye amadeni bari bafashe mu mabanki arabateye ikibazo co kuyishura ni inkuru y'ijwi rya amerika yifatanije n'abakunzi baryo mushikirizwa na thierry ndayishimiye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yarasohoye itegeko rigabanya imyaka yo gukukuruka iva kuri mirongo itandatu n'itanu ija kuri mirongo itandatu iryo tegeko ryatumye abakozi ba leta bashikana imyaka mirongo itandatu bari biteze gukukuruka ku myaka mirongo itandatu n'itanu baja mu karuhuko k'izabukuru mu kwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu abakozi ba leta bagera ku bihumbi bitatu n'amajana atatu na mirongo itanu na bane bakukurikiye icarimwe bizeye ko bagiye kubandanya bahembwa ayangana n'umushahara wabo w'ukwezi kwa nyuma bari mu kazi ka leta nk'uko biri mu ngingo y'ijana na gatanu y'itegeko nimero rimwe akarongo zeru gatatu ryo kuwa munani z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu bankumuremyi hermani yahora ari umwigisha kuri lise ya rumonge ntiyari yiteze gukukuruka ku myaka mirongo itandatu ibi bijanye no gukukuruka twarubiriwe ntitwateguwe byabaye ibintu bije gihuruduka tutavyiteguriye benshi twari tuzi yuko tuzokukuruka hageze hageze no kuvuga ku myaka mirongo itandatu n'itanu donasiyo bitsindikiye yahora agendesha imodoka ku bitaro bikuru byo mu rumonge yari afise amasezerano y'akazi y'ibyo bitaro yo gushika kukuruke iminsi mike imbere y'uko akukuruka yari yasabye ingurane yo mu mugwi muri banki kugira ngo ashobore kwikenura hariho ukuntu twari twagiye turafata amadeni mu mabanki imbere y'uko tukukuruka hanyuma ayo madeni twari twafashe amadeni twisunze imyaka y'akazi aho twokukuruki hanyuma turanerekana impapuro turerekana amaidantite yacu barabona yuko imyaka dusigaje niyo twasinye isa nuko boduha ama, amadeni wanashaka mbere jewe narasabye deni muri banke iyi bhb e, bhb rero turagiranira amasezerano wanashaka baranaza ku kazi baranagiranira amasezerano yuko jewe bazondihira gushika iyo myaka yo gukukuruka ikwiye mirongo itandatu n'itanu bamwe muri abo bakukuruke bemeza ko batashe atamugambi barategura wo kubasha kubaho muri ico kiruhuko c'izabukuru niyo ngabo tasise nawe nyene yahora ari umwigisha kuri lise ya rumonge ku mvo z'uko atamugambi yari bwategure ubasa n'uko ataca afise akora kimwinjiriza amahera yosahiriza agafashanya ko mu zabukuru ibikorwa mbona bise ivyo noba mfise ivyimuhira gusa imuhira muhira gusa kogwa tugusukura ahuri hadogwa inyuma y'urugo mu kigo duto duto gusa nta bindi bise hasi ni ubuzima buragoye cyane atugoye rwose kuko tugiye cya ruguru ubu mukukuruke yahora ari umuforoma nawe yabwiye ijwi rya amerika ati ninjiye mu karuhuko k'izabukuru ntarapanga neza ico nzokora kugira ngo sinzobeho nabi ubu yaciye afata ingingo yo kubararima imboga ariko akemeza ko n'ibyahora bihuha ubu byahuhutse basha ubuzima bwakukuruke sicoroshe kwe n'uri ku kazi yahora arira ubutari ku kazi yahora arira uho byunyutse byunyutse ku bantu bo bakukuruke uringi izo tomati uraca kabiri ntuje ku isoko ukaca wikora kuri izo nyene ziba umwimbu ugenze neza aho izindi ugashora yego ariko tubaye muri iyi minsi bankumuremyi herimani we yemeza ko bamwe mu bakukurutse bamaze gupfa kubera ubuzima bubi bagiyemwo batabiteguye ati ka gacupa bari bamenyereye kwa guteramira mu bandi ntibyabandanije bituma baguma bigunze havamo indwara hanyuma barashengera hari abadandaje ibitungwa canke amatongo bari basanganywe kugira ngo bashobore kubandanya babaho kandi babesheho imiryango yabo yabo abandi nabo bamaze kubona ko ubuzima mu burundi bubananiye bahisemo kuja bukuru bibe baja guhaha urumva gukukuruka si bibi ariko ukugiye wihutagiza bamwe bamwe bari baginabasha mbere hari abaciye bigira mu bindi bihugu kubandanya iyo mirimo bwigisha barabakira neza nk'abari mu rwanda n'abatari bake hari abakukuruka ariko bari baratanguye kurangura imigambi bayibangabanganya n'akazi ka leta bari basanzwe bakora ni nka erimani bankumuremyi yari asanganywe ubunywero kuba rero ataco bariko barakora babeshejweho n'agashahara k'abakukuruke nabyo byongereza bajya bigatuma igihugu kidatera imbere
urakoze kuri iyo nkuru terive ni ngaha dusozereye amakuru twari tubafitiye muri kano kanya dushimira abagize uruhara bose ngo ategurwe yongera abashikira kuri mikoro mari kumwe nanje fidel niyo ngabo amajwi y'ibiganiro byari bihagarariwe na etienne karekezi yashyizwe hamwe na nadia taha tubikananuye tubifuriza kuroranirwa mu byo murimwo naho ubutaha